Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Bulaan Gujii keessatti torban darbe namoonni dhibba lamaa ol ajjeefamuun ni yaadatama. Jiraattuu ganda Gujiif ogeessa seeraa Dibaaxeerraa haasofsiisuun jaalanneen kan qopheessite qabdi. Adde Isbaayee Araggaa haala roobii darbe ture akkas jechuun dubbatu.
Yeroo duraa abbaa manaa kanarraa hidhanii isheen gaddamoo mana nurratti darsanii mucaa koo goddaanii mucaan koo waggaa kudha torba koombiidha itti darbatanii.
Mana keessa turtanii isin?
Ee manuma keessatti nutti darbatan.
Gaafa sana mee muusaan dhufanii simmiidhaan ganama moo guyyaa ture?
Ganama saayitii kudha lamaan kan isaa roobiidha. Tokkitti mabichaadha amma barii kaanee dhageenye.
Gad hin baanee?
Araa hin baanee manumatti manumatti.
Boombii ta'uusaa maalitti bartan waan isaan darbatan sun?
Ijoolleen arganiiru argineeranii fuudhanii nurra darbatanii isboonjii gubee isa nurra rafnu. Isboonjii gubee bakka dhana keenya baay'ee iddoo hundumaa mi'a deesse. Mana keenya darbatanii asii biraammoo boombiidha kunii kun qawwee minii nuun jedhani. Namni eenyuutu nu bira jira namni nu bira hin jiru teellaa namni nu barbaade malee.
Karaa kam darbatan balballi cufaan turree?
Maskootii cabsanii. Walillee nutti darbatanii ma tokkanii. Isboonjii nyaateeruma nu ofollaalleerraa bakka eddeetti namatti dhaqee argee bakka isboonjii nu irra rafnu nyaate nu ofollaalleerraa.
Ijoollee meeqa qabdu isin?
Ijoollee amma kana shan jiru. Kan madaan lama anaan sadi.
Boombii yeroo mana keessa darbatanii nama meeqa jirtu turtan?
Nama torba. Nama tokkotti goddaame sadii madaanii.
Goddaame jechuun keessanii? In du'eechuu keessanii?
Du'eera du'eera.
Isinoo miidhamne?
Madaa'een jiraanitti kan koo harka koodha. Mucaan immoo qoleessaadha.
Mana warra kaanii rukutaniiru?
Ee rukutaniiru kan rukutanis namuma keenya rukutaniiru.
Warra sin rukute beektu?
Beenna beenna warra nu rukute beenna. Orma gurraachaadha.
Naannoo keessan jiraatu moo haaraadha?
Ee naannoo keenya jiraatu. Meeshaa gabaatanii adeemu.
Mucaan keessan awwaalameera?
Awwaalameera maali gafa hima makinaadhaan baqasanii awwaalanii awwaala maalii jedhama.
Achi turtaniis yeroos yeroo awwaalan?
Turreerra.
Abbaan manaa keessan maal godhan jedhamanii hidhaman?
Fayyuma bolootti kaadhuma doneejiin qallabdu jedhanii dhuma sobanii dhuma hidhanii.
Maqaan abbaa manaa keessan eenyudha?
Laakkuu Sarmuu.
Ijoolleen warri rukutamin hafan eessa jiru amma?
Mana obboleessasaa mana buqaatii sarmuu kan jedhamu taayaa jirra. Na bira jiru.
Maaliif qe'eetti deebi'u sodaattanii?
Aha nama baay'ee fixanii nama baay'ee fixanii namni hin jiru qe'ee manaa hin jiru qe'ee gubanii baay'ee fixanii dubni addana jirra een.
Koojjii keessa jiraattu turtaniisin?
Ee baay'ee turreerra. Amma kan addana jiraataa jirra malee dura ammaa bakujiidha bakujii.
Maali addoftu natti maame?
Maali yaaddoon keenya dhangaan keenya maatiin keenya horiin keenya diidatti achitti hafee yaaddoon leelaa maal kan kana caalu. Abbaan manaa keenya nurraa hidhamee mucaan ana jalaa goddaamee anis okkuma goddaamee maan taayaa dhangaan diidatti hafee maali gudaatiin kana caalu.
Amma iddoo duriitti deebi'uu yaaddoftu?
Ara maal goonee deebinaa dhumnee roomaa garamitti deebinaa.
Achuma matakkal keessatti dhalatanii. abukaatoo yookaan ogeessa seeraa akka ta'an obbo Tamasgeen Gammachuu rakkoo godina sanaa irratti dubbiseen ture akkas jedhu.
Inni gama Matakkal jiru kun keessumaa taatee beekata afaanaa bulan dandaba qubjii jedhamutti raawwate kaafas kan jalqabe tun tarii wanti kun erga jalqabe tun gara ji'a lama ji'a sadii fudhateera. Rakkoota adda addaatti wanta akkasii mul'ataa dhuma turanii tarii miidhaginaa baay'inaan namni bakka tokkotti dhumuu isaatu adda godha malee bakka garaagaraatti maatiin kun raawwateera. Rakkinni jiru akka waliigalaatti hidhattoonni dhalootaan gumbi ta'an siyaasa gamaataman naannoo Beenishaangulii fi naannoo Amaaraa gidduutti jechoonni daddarbataman kun siyaasni akkasitti oofamu kun lafa ga'eetu ija agarsiisuu jalqabee bu'aa jechoota sanaa yookiin gaaffii naannoo Amaaraa Matakkal kan keenya jedhu isaan kun immoo Matakkal kan keessan miti yoo akkas ta'e lafa keenyarra jiraachuu hin qabdanii nurraa ba'uu qabdu sajadu jidduutti bu'aa akkasii buuseetu dhumaatii ammanaatiin akka dhumaatiin ammanaa akka raawwatu godhe jedhee nama ofii kooti.
Amma fakkeenyaaf eeguma rakkina kan bulan booda immoo dibaaxee keessatti gara gaafa jimaataa rakkinni tureeraa jedhu lafa ammas hin jirtan jechuudha. Dhugumadhaa kun?
Itoophiyaan dhibaatii ganda torbanii jiran jedhamu irratti erguma dhimaatii bakka hojii kana hin bulanii asiiti aanaa dhibaatiitti bakka nama gandoota nama maqaa kana keessatti nama kudha tokkotu dhufe. Isaan keessaa nama akka carraa ta'e tokko anaaf fira dhiyoodha namoota du'an keessaati. Egaa kunis kan ta'e ilaachuma sanaani amma gartee yeroo baay'ee dhalattoonni Oromoo naannoo Amaarri baay'atu wajjin wal makan jiraatan tarkaanfii fudhatamu sanaa wal duukaadha kan fudhatamu. Yeroo baay'ee isaan irratti xiyyeeffatanii waan deemaniif wal keessa naannoo baay'inaan jiraatamu irratti aleellaa isaan irra ga'u uummata Oromoos haa ta'u, uummata Shinaashaas haa ta'u, uummata Agawaas haa ta'u duukuma maatiin hin gaggabaa jira. Akkas akkaataa argeetiidhaa kan jedhu sana adda baasuuf garuu amma fakkeenyaaf mandarri Oromoon baay'inaan qofaa isaa gumbitti aanee jiraatu jira. Isaan naannoo sanatti dhugaadha waan akkasii hin mul'anne dhumaatichi garuu dhugaadha.
Egaa waan kun yeroo dheeraa kaasee akka jirudha kan dubbattani. Ittiin ka'umsi isaa maayini dubbiin kun?
Ittiin ka'umsi dubbii kanaa waggaa lama dura saddeet marii kuma qabaachuun maltu naannoo Amaaraa godina Hawwii uummatoota godina addaa kan agawootaatii ganda bakka Daawwii jedhamu dhumaatii guddaa ta'e gumzoota irratti jechuudha. Gumzoonni achi buqqaanii Beenishaangulitti gadi nammanii erga gaafasii gara keessaanitti hin deebine. Lammaffaa achi qofaan miti akkasuma miidiyaa sun dhagahina fi malee naannoo Amaaraa keessaa aanaa zigamaa jedhamu irratti dhumaatiin akkasii gumti irratti ga'eera. Kun hundumtii wal ga'ee garamitti deemee gara haaloo baafannaa jedhuu fi jechoota siyaasaa angoonni karaa garaa garaatiin ta'anii foddaa televizyiiniitiin ibsan sun dhuguma hojiirra oolchaa jiru. Nu lafa kanarraa oofanii gara fuutaniitti deemaa nuun jedhaa jiru. Lafa kanarraa nu oofanii laficha kana qabachuu fi nama isaanii qubachiisanii tureendanii gochuuf deemuu kan jedhu bal'inaan bal'inaan dhalattoota gumbii keessatti wanti kun faca'ee jira. Isaan waan kana ta'eef dhalootaa warri naannoo sadii irraa dhufan nurraa haa ba'anii kan jedhu ilaalchi akkasii angoota gumbii keessa jira jiraattota gumbii keessas gad bu'eera du'aan fakkeenyaaf dhalootaan gumbii kan jedhamu erga gabaa dhiisee erga hospitaala dhiisee erga jireenya hawaasummaa uummata sakaan wajjin jiraachuu dhiisee mana isaa gadhiisee lagatti namneetu ji'a sadii ol ta'eera. Kanaaf maal agarsiisa kuni fincilli isaanii gara fincilaa murna tokkorraati gara uummataatti seeneetu babal'atee jira. isa kanarraa kan ka'e egaa nurraa haabaan kan jedhan bakka jiraniin jimaatti tarkaanfii fudhatu tarkaanfiidhaan fudhatanii immoo nama bifaan isaanii irraa adda ta'e speeshaalii namoota naannoo sadii irraa dhufan jedhanii waan ilaalcha akkasii qabanii dhimaatii isaan geessisan garuu hunduma garaa jira ka'umsi isaa garuu kana jedhee yaadan.
Yeroo amma namni akkas du'u gosa tokko duwwaadha akka argitanitti muuxannoo irraa.
Kan dhumaa jiru gosa tokko qofaa miti ammaa fi qorraa fi torbee sanarraa ababee suyyuun teessoo kan jedhamu dhi'ee jira anaammaatiidha. obboleessa isaati kaleessa amma ganda suudanitti jedhu kanatti Itoophiyaa siyyum teessoo kan jedhamu obboleessa abbabee siyyum teessoo jedhu. Isaan kun lamaan obbolaanii fakkeenyaaf isaan kun sabaan Oromoodha. Oromoo baay'eetu dhume. Shinaashaan dhumaa jira. Agawni dhumaa jira. Bartaan dhumaa jira. Rakkinni jiru maali? Isaan nama dhumu caalaa lafa sanarratti taargeetii godhanii waan jiraniif qofaatti sabni tokko kan biyya jiru jechuu barbaade.
Egaa akka jiraataa naannoo sanaatti akka ogeessa seeraa tokko furmaata maaltu ta'a jettu?
furmaanni isaa inni turaa mootummaan nama hidhuudhaan haaloo bahuudhaan namoota kana gumziin adeemanii ajjeesuudhaan mana isaanii gubuudhaan furmaanni dhufu jiru. Akka kootti furmaanni inni turaa fincilli kun gara sabaatti gadi bu'ee waan deemaa jiru. Ka'umsi isaa immoo aangoota illeetota gama lamaanii naannoo lamaanii waan ta'eef yoo seeraan gaafatamuu dhufe naannota gama amaaraatii warra gumzi nama nyaataa ulfa baateetu ulfa nyaataa jedhanii warra haasa'an seeratti dhiyeessee seeraan gaafachiisu. naannoo tokko cabsinee hiweerarra warra jedhan seeraan gaafachiisu. Gumzoota keessaa immoo aangoota batanii ta'anii warra fincila kanatti gara uummataatti akka gadi bu'u godhan seeraan walitti akkasitti gaafachuu. Kanaa gamanarraa gaafatanii hundi yoo ta'e gama tokko qofaadhaan seeraan gaafatamuu yoo ta'e bakka isaa furmaanni dhufu. Lammaffaa gumzoota hariiroo osoo hin ta'in gumzoota qeetti deebisanii gabaa akka isaan ba'an hariiroo hawaasummaa uummata sakaan wajjin qaban akkatti bufan mana isaanii gubuu dhiisanii tasgabbaa'anii akka isaan qeetti deeman erga irratti hojjetanii booda namoota yakka hojjetan ta qulqulluurraa adda baasanii tarkaanfii fudhachuu kana gochuu baasanii haala amma jiru kanaan gumzoota qofaarratti xiyyeeffannoo godhamee dubbichi tarkaanfiin seeraas tarkaanfiin humnaas fudhatama taanaan nagaan salphaatti hin bu'u. Waan mootummaarraa harka sundumtu hojjetaa mootummaarraa qabee amma daa'ima maanguddoo jiruutti hedduun isaa manaa ba'ee baqatee lafatti baqatee jira. Kanaaf namoonni gumbiin hin argan gurraacha ta'uudhaan namoota kalarichaatiin attaakii godhaa jiru amma kana. Inni kun akka dhaabatu jechuudha. Isa kana furmaata kan ta'u dura tasgabbeessuu hojii siyaasaa hojjechuudha. itti gaafatamummaa garuu naannoolee lamaan irratti gadi buusanii walqixxeen gaafachuudha. Kana godhan taanaan salphaatti hin tasgabbaa'u jedheen irra jira kana godhan immoo hin tasgabbaa'u jedheen irra Obbo Tamasgeen gammachuu deebii nuuf laattaniif hedduu galatoomaa.
ga'a.